iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yiyemeje kujya ahura n'abahagarariye amashyaka atandukanye mu gihugu kugira ngo baganire ku bibazo bihanze ubuzima bw'igihugu yabivuze ubwo yari amaze guhura n'abahagarariye mu mashyaka kuri uyu wa gatanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza yugururiye nama ya mbere perezida evariste ndayishimiye yemeje ko we n'abanyepolitike bazi neza ko abanyagihugu bataragera ku rugero rwo kubaho neza aho batunga bagatunganirwa mu vyabo yanavuze ko igihugu cazingamitswe n'ingendo yo kutizerana yatumye haba abarundi batacizera indongozi zabo asigura ko ibi vyavyaye akaga amahoro aratosekara hakama hayo impunzi zija hanze y'igihugu maze abagizi ba nabi bakazinyegezamwo mu guhungabanya umutekano umukuru w'igihugu ahamagarira imigambwe guterera mu bikorwa vy'iterambere mu mvugo no mu ngiro ayisezeranira ko ata muntu agisubira kunigirwa mu menshi naho yoba afise iciyumviro kidasa n'ic'umugambwe uri ku butegetsi perezida evariste ndayishimiye ibiganiro mu buzima wasangiye igihugu ni nkenerwa ni nkenerwa kugira ngo dutsimbataze demokarasi kandi ibiganiro nico kimenyetso nirwo rupimo rutuma hasuzumwa ingero igihugu kigezeko mu guha ijambo abenegihugu n'umwidegembwe bafise mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu kubaka igihugu ibiganiro dushaka si bimwe vyo kwihereranya abo dusangiye akarangamutima mu vya politiki ngo twigire inama yacu nico gituma ari vyiza ko bitunganywa mu nzira irimo kwishira n'ukwizana atawunegurwa ngo ni uko avuze iki cyane kiriya kitanezereza uyu cyane uriya kandi nawe akavuga afise ku mutima ko abandi bashobora kumugorora aho kaba kamusovye turemeza ko ibiganiro hagati y'abanyepolitiki ata n'umwe akumiriwe bituma umuntu wese atekana ku mutima igihugu kigatekana ndetse bituma abantu bose barengera injyane mu kwiyubara ikibi gishobora gushika kuko hari abantu hamurunduruntu kandi ko atazibana zidakubitana amahembe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanibukije ko demokarasi itababarira kandi itihanganira ikumirwa ry'umuntu n'umwe cyangwa umugwi w'abantu uwo ari wo wose no mu gihugu ciwe amenyesha ko itorenza k'umuntu canke umugwi wohonyanga amategeko y'igihugu yemanga ko ata n'umwe azosubira gukumirwa uhereye ku banyepolitike uburongozi bushasha bukomoka mu matora duherukamwo muri rusama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri buje bufise ishaka ryo kugira uburundi igihugu gitekanye igihugu bose bafise impore mu mutima igihugu bose bafise ishaka ryo kugikorera kugira ivyo bishoboke twiyemeje ko inzego z'igihugu zibwirizwa kwita ku rutare kugira ngo zikore ibitunganye vyerekeza kuri kazoza keza k'umuntu wese ari mu burundi kumwe n'abazoza kuhaba baturuka hirya no hino ku isi ni nkenerwa ko abanyepolitike ubwa mbere bahabwa ijambo bumva ko badakumiriwe kandi bagire ico bavuze ku kugene inzego zije kwitaho gukorera abenegihugu canke ingene babona zari zikwiye kubatunganiriza uko gutunganiriza abanyagihugu asigura ko kugiye kwitabwaho kurusha kugira ngo kuburabuzwa kuvyara intureka guhagarare kugira kandi tugire igihugu gitekanye ni uko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose mbere bagahagararigwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu icatumye tudatekana mu gihugu ngo twiyumvire kandi dukore imitima iri mu nda muri iyo myaka iheze ni uko hari ibyifuzo twavuga mu ntamatama kumbure kuko twabona ko biteye isoni imbere y'abantu ariko tukagenda turahiga kandi byatunaniye kubivugira habona nk'akarorero kwica umwenegihugu atacomupfa kugira ngo ushikira ibyicaro mu nzego tujya twiza uburondeza igikenye n'uwundi nawe aradukeneye kandi adufitiye uburenganzira umuntu wese ategerezwa kugira uburenganzira bwo kugira icyo avuze mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu bwo kubungwabungwa gusabikanirizwa itunga rusange no kwiteza imbere akongera akabaho mu mwidegemvyo ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe iyi nama ya mbere perezida mushasha yagiranye n'abaserukira imigambwe mu burundi ntiyitabwe n'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi umukuru wawo agaton rwasa yahora ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yitwaye muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro avuga ko umugambwe wiwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko aribwa ikirego ciwe nta kuri cahawe eroje urikaneza ijwi rya amerika
minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda ku wa gatanu yashyizeho amabwiriza mashya ku batuye bimwe mu bice by'umurwa mukuru kigali ni amabwiriza akura mu kato bimwe muri ibyo bice akagumishaho ibindi byose biri mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda iki cyemezo cya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastase cyo gukura mu kato bimwe mu bice by'umujyi wa kigali kikagumishamo ibindi yagifashe ashingiye ku isesengura ry'abakora mu nzego z'ubuzima nk'uko biboneka mu itangazo yari yashyize ahabona kuri uyu wa gatanu ni imidugudu n'ubusanzwe yari imaze igihe mu kato mu gihe ibindi bice byinshi by'igihugu byakomorewe inzego z'ubuzima zigaragaza ko hamwe muri ho nta bwandu bw'icyorezo covid cumi n'icyenda bukihagaragara ari nayo mpamvu yo kurekura utwo duce minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yategetse ko kuva kuri uyu wa gatandatu tariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri hari bimwe mu bice bigomba kuvanirwaho gahunda ya guma mu rugo ibindi bigakomeza kuyubahiriza mu midugudu yakuwe mu kato ku isonga hari umudugudu wa gisenga ho mu kagari ka kigali mu murenge wa kigali aho ni mu karere ka nyarugenge hari kandi umudugudu wa ruganwa ya mbere wo mu kagari ka kinunga mu murenge wa gikondo aho ni mu karere ka kicukiro mu karere ka kicukiro kandi akandi gace minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yategetse ko kavamo kato ni agace ka nyenyeri kugira ngo hatabaho kwitiranya minisitiri yamenyesheje ko ari igice kiri haruguru y'umuhanda kigizwe n'amasibo cumi n'icyenda ari mu kagari ka bwerankori wo mu murenge wa kigarama ni mu gihe hari ibindi bice byo mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ubutegetsi bwemeje ko biguma mu kato bwavuze ko mu gihe bizaba bigaragara ko muri ibyo bice naho nta bwandu bw'icyorezo covid cumi n'icyenda buzaba bukihagaragara nabyo bizakurwa mu kato nk'uko biri mu itangazo rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastasi biragaragara ko muri iki cyiciro imidugudu igomba kuguma mu kato myinshi nayo iri mu karere ka kicukiro iyo nayo ni kadobogo mu kagari ka kigali mu murenge wa kigali mu karere ka nyarugenge mu midugudu yagumishirijweho gahunda yaguma mu rugo ni ukuvuga lockdown mu rurimi rw'icyongereza harimo na kamabuye wo mu kagari ka nyarurama mu murenge wa kigarama mu karere ka kicukiro undi mudugudu wo mu karere ka kicukiro wagumishijwe mu kato ni uwazuba nawo uri mu kagari ka nyarurama umurenge wa kigarama hari kandi umudugudu wa nyenyeri mu gice cyo hepfo y'umuhanda kigizwe n'amasibo cumi n'atatu yo mu kagari ka bwerankori mu murenge wa kigarama mu karere ka kicukiro mu itangazo rye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yibukije ndetse asaba abatuye mu bice byagumye muri kato gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga kato yanibukije ko inzego z'ibanze n'iz'umutekano zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza mashya mu gusoza itangazo rikubiyemo amabwiriza areba bimwe mu bice bigize umurwa mukuru w'u rwanda kigali minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastasi yibukije abaturarwanda bose gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda nk'uko zagenwe n'inzego z'ubuzima yibukije ko ugaragayeho ibimenyetso by'iki cyorezo cyangwa akabona ubifite yahamagara ku murongo wa telefoni utishyurwa ari wo ijana na cumi na kane washyizweho n'inzego z'ubuzima kuva icyorezo covid cumi n'icyenda cyakwaduka ku butaka bw'u rwanda uretse ibi bice byo mu murwa mukuru w'u rwanda kigali byashyiriweho amabwiriza mashya na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda akarere ka rusizi ko mu burengerazuba bw'igihugu nako kagiye kumara amezi ane mu kato ko ntacyo kavuzweho kugeza ubu muri iyi gahunda ya guma mu rugo ifatwa nk'idasanzwe imirenge itanu yo mu karere ka rusizi ariyo kamembe nyakarenzo mururu gihundwe n'umurenge wa nkombo iri mu kato minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ishyiraho aya mabwiriza mashya ku batuye muri imwe mu midugudu yo mu mujyi wa kigali inzego z'ubuzima mu rwanda zabaruraga abantu bose hamwe igihumbi magana abiri mirongo itanu na babiri bamaze kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda barimo mirongo ine na babiri bashya babonetse kuri uyu wa gatanu inzego z'ubuzima zivuga ko abantu magana atandatu mirongo itatu na batanu bamaze gukira icyorezo mu gihe magana atandatu na cumi na bane bakirwaye kugeza ubu kanda w'iki cyorezo kimaze kwivuga nabo baracyari batatu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro gihagarariwe na roger nigena nawe mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio mugiye kubana nanjye nicole gira neza akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo ari byo gusa bikamera nk'aho biganye bigendanye n'ibihe tugezemo by'iterambere ridusunikira gukora ibintu tutazi neza cyangwa se twanabikora tukabikora mu kutamenya mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore mu kiganiro cy'uyu munsi turumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye batubwira icyo batekereza kuri uyu muco wo guterera umukobwa ivi turumva kandi ubuhamya bw'umuryango ubanye mu byishimo batubwire nabo icyo gutera ivi byaba byarafashije urukundo rwabo turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umwe mu bahanzi nyarwanda akaba anaharanira iterambere ry'umuryango muri rusange ese uyu muco wo gutera ivi we ni iki awuvugaho ntimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore watangiriye mu bihugu byo ku mugabane w'i burayi uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'igihumbi na magana inani ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore bakabana bakabyara bakororoka umuco wo gutera ivi rero ni kimwe mu bintu biri kugaragara cyane muri ibi bihe nubwo hari abatemeranya nabyo ugasanga hari abavuga ko atari ngombwa rwose guterera ivi umukobwa umusaba ko akubera umugore twaganiriye rero n'urubyiruko rutandukanye batubwira nabo uko babibona ndetse n'icyo babitekerezaho ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu rugamba jonathan
reka reka reka reka reka reka hari uburyo bwinshi wakoresha wereka umuntu ko umukunda njyewe ibyo ngibyo nsigaye mbona ari nk'ibintu byabaye ibintu bisanzwe byo kwigana naho umuntu araza agapfuka imbere y'umukobwa agatera ivi just no mu mutima ashobora kuba bitarimo ariko ngewe hari ubundi buryo bwinshi nakoresha akakubwira ko ngukunda kandi ukabibona muri make njye sinatera ivi nta mpamvu yo gupfukamira umukobwa gutera ivi rero ni ibintu tavuga ko ari bibi kubera ko nimba ari uburyo bwiza bwo kugaragariza umukunzi wawe ko umuciriye bugufi ndetse n'igihe muzaba mukeneye kumarana kiri imbere numva ko ari ibintu byiza nubwo abantu bavuga ati ni umuco wakopewe ariko ntabwo twakwirengagiza ko n'ibindi byose tubigeraho tw- ari uko twimitetinze ibindi byinshi rero numva umusore aramutse antereye ivi nta kibazo nabyakira nkanabyishimira ubusanzwe n'ubundi umuntu nagatera ivi tuba dusanzwe tuganira tubanye mu buzima bwa buri munsi rero gutera ivi ugafata impeta ukayimwambika njya mbona ikibazo kiba kibaza ngo will you marry me nkeka ko iryo jambo kurivuga bidasaba gutera ivi kuko tuba dusanzwe tuganira hari ahandi hantu twajya wenda mu kabare cyangwa se ahandi hantu hatuje nkaba namubwira iryo jambo ariko bidasabye gupfukama imbere ye sinumva ko aricyo kimenyetso cy'urukundo hari na henshi umuntu aba azapfukama urumva upfukamye ku munota wa mbere waba abaye inganzwa mutaranabana numva wanterera ivi utarinterera byose ni kimwe ntabwo aricyo gishobora kunyereka yuko unkunda kuko hari ahantu henshi badakora ibyo byo gutera ivi kandi bakazubaka urugo rugakomera hakaba n'aho n'ubundi baba barakoze ibyo byo gutera ivi n'ubundi ukabona nka nyuma y'umwaka abantu batandukanye njyewe rwose gutera ivi ntabwo mbishyigikiye kuko ntabwo gutera ivi aricyo kimenyetso cy'urukundo ahubwo ikimenyetso cy'urukundo dusanzwe tuzi ni kwambika umuntu impeta akwambitse impeta ahagaze nicyo kimenyetso cy'urukundo kandi abantu babibona nta kibazo kirimo kuko iyo uporopoza umuntu uteye ivi uri mu buryo bwo kugaragariza abandi ko akwemereye ariko utanabikora njye ntacyo namushinja kuko mu by'ukuri n'abatabikora barasangana kandi bagacyura ubukwe bukagenda
barakoze aba basore n'abakobwa badusangije ibitekerezo byabo ku bijyanye no guterera ivi umukobwa mwiyumviye ko bamwe bavuga bati byabaye ikintu gisanzwe kuko benshi basigaye babikora abandi nabo bati ni byiza ni igikorwa gishimisha umukobwa kuko kimwereka agaciro umuha ndetse n'urukundo umufitiye nyuma rero yo kumva ibitekerezo by'abo twaganiriye namwe muduteze amatwi turi kwakira ibitekerezo byanyu ku bijyanye no gutera ivi aho turi kwibaza tutese ni ngombwa guterera ivi umukobwa nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo umufitiye ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle wikeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamugezeho ku bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi nguhaye ikaze christella niko urakoze kuba ikaze rero mwebwe mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko ya none igaruka ku buryo bwo gusaba umukobwa umubano aho umusore atera ivi ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe aho turi kwibaza tutese mubona ari ngombwa guterera umukobwa ivi nk'ikimenyetso cy'urukundo kwihuse dore ibitekerezo mumaze kutugezaho jean claude uwiringiyimana uherereye mu karere ka muhanga yagize ati guterera umukobwa ivi ni ikimenyetso kigaragaza ko umukunda by'ikirenga ni ngombwa cyane kugira ngo umwereke ko umwiyumvamo muyoboke jean d'amour yagize ati kuri nge gutera ivi ni uburyarya buhagije ati kuko nzi ngo yemwe nyinshi zasenyutse vuba kandi barateye ivi babasabasaba abadamu babo ku bana naho umuhoza natali yagize ati gutera ivi si ngombwa kuko si byo bigaragaza ko ukunze umuntu hari ingero nyinshi z'abantu batera ivi ariko ugasanga batabanye neza aturebye neza abantu ba kera ko batariteraga ntibarambanaga ndetse bakanasazana kuri nge gutera ivi ni ukugendana n'ibyadutse dukomeza haguma evariste yagize ati gutera ivi si ngombwa ahubwo gukunda umuntu urukundo nyarwo udashingiye ku nyungu runaka naho gasasira teogene yagize ati mbona guterera ivi umukobwa atari byo bigaragaza ko umukunda cyane kuko uba uriterera uwo musanzwe mukundana atariko nanone nta n'icyo bitwaye kubikora atariko nanone ntitunakwiriye kubiremereza kuko biba ari ukwereka abandi kumukunda naho uwera erika yagize ati gutera ivi ni byiza bigaragaza guca bugufi k'umusore kandi biba binagaragaza ko azaguha agaciro mu buzima bwe rero kubikora nta kibazo rwose jean we yagize ati maze imyaka cumi n'itatu nubatse urugo ati rero nasabaga bitegura kurushinga kudashakira urukundo mu gutera ivi kuko icya mbere mu kwinjira mu rukundo ugomba kuba uca bugufi ati icya kabiri ugomba kuba ubasha gutanga imbabazi kuko urukundo rurababarira dukomeza uw'amahoro teoneste we yagize ati kubaha umukobwa ntabwo ari ukumupfukamira ndetse no kumuha agaciro si ugutera ivi iyo ni imico y'inzaduka nikore ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire arakoze cyane christelle umaze kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho ku bijyanye n'iki kiganiro namwe muduteze amatwi mudusangiza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi aho turi kuvuga tutese ni ngombwa guterera umukobwa ivi nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo umufitiye muduhamagare mudusangize ibitekerezo ingero ndetse n'inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ibimenyetso bikoreshwa iyo umuhungu asaba umukobwa kumubera umugore ntibivugwaho rumwe by'umwihariko icyo gutera ivi kuko hari ababibona nko kurengera bashingiye ku muco gakondo nubwo uburyo bushya bwo gusaba umukobwa umubano buzwi nko gutera ivi butavugwaho kimwe n'abantu benshi bamwe mu babanye babanje kubukoresha bemeza ko ubu buryo ari bwiza buhamya urukundo ndetse bakananyomoza abavuga ko umukobwa wapfukamiwe atubaha umugabo we ngo yubake urugero ni umuryango wa claire na janvier bamaze imyaka itari mike babanye bakaba batuye mu karere ka rwamagana bahamya ko gutera ivi ari uburyo bwiza bwo guha agaciro umukobwa mugiye kubana ndetse ko binatuma urukundo n'icyizere umukobwa agirira umusore birushaho kwiyongera reka tubumve ni mu kiganiro bagiranye na marie claire isingizwe twishimiye kuba turi mu rugo rwanyu dutangire turahera ku mugabo atubwire kuki wafashe umwanzuro wo gutera ivi buriya uko urugo rwubakwa urugo ntabwo ari ikintu kiri common umuntu wese afite ukuntu yakubaka urugo rwe rero impamvu nahisemo gutera ivi numvisha uburyo bwo guha agaciro umukobwa tugiye kubana bari mu nshuti zimuzi ari izinzi eh, nanjye nkumva ko donc ni nk'ikintu cya- byari oneri kuri ngiye kumupfukamira musaba ko tubana ko naramukundaga cyane wowe wabyakiriye ute kubona ahagupfukamye imbere agubwira ati will you marry me
byaranshimishije cyane ariko mubyumve ngewe nu- ku kazi twajyaga tubiganiraho bakavuga ati mwebwe mubona babaterera ibavu." Eh, navuga nti ahubwo utazarinterera njye sinzanagenda urumva rero byaranshimishije cyane aha reka tugaruke inyuma gatoya mbere y'uko ujya gutera ivi ntabigeze baguca intege ibintu bijyanye no gutera ivi muri sosiyete turimo nyarwanda abantu bagira imyumvire itandukanye ngewe nakubwira ko mbere y'uko iba nta muntu wanciye intege ariko nyine birangiye ntubura kukubwira iti wapfukamira umugore burya gukubitwa nta kundi hari n'abavuga iti uzapfukamira imana yonyine ntuzapfukamira umuntu aha reka tugaruke gatoya ku mudamu wawe abakonteresigisiyo bo ntibabura muri sosiyete hari uza akakubwira ati he bagutereye ivi rero buraje umushinga ni ijosi ujye umusuzugura ariko njye siko mbyumva ku ruhande rwawe nta mpungenge wari ufite urumva hari ibintu byinshi bivugwa ah, nawe numvishe byinshi muri byo ubizi bamwe bati nupfukamira umukobwa ntago azaca bugufi ngo murwubake azajya agushinganira ijosi waye inganzwa n'ibindi wowe mbere yo gufata uwo mwanzuro nta mpungenge wigeze ugira ushingiye kuri ibyo bivugwa ngewe nta mpungenge byanteye kuko numvaga nkurikije umukobwa twakundanaga numva ibyo numvaga ibyo bintu nindamuka mbikoze bingarantisa bindonko bisa nk'ibimwemeza ko noneho ibyo mubwira mu magambo eh, rwose niteguye kuba nabishyira no mu bikorwa nta kibazo hari uwakwibaza ati ese ubundi ku gutera ivi byubaka iki mu rukundo mwe rero muri urugero rwiza rw'ababikoze kandi mukaba mubana ah, ndabona ko umwana nibarutse ni mwonke ni mwonke ndibaza ngo ha- hari ikintu ubundi kuba warateye ivi byongera mu mubano wanyu dore mwe murabana bituma kiguhera agaciro njye njya mbibona cyane nkumva rero ukoze icyo kintu ndumva umukobwa nawe arakirokonesa cyane akabona ko nyine umuhungu ukoze icyo kintu ari yatashe kuri we afite adafite gahunda yo gukebakeba kuba nahaje ibintu by'amasosho media abantu bose baribona aka ya televi kanaka nkumva ko rero umukobwa nawe aramutse atarakonesa icyo kintu ngo akikubahire nawe ntabwo yaba ashaka kubaha tuje hano iwanyu mu rugo ese ah, ibyo bavuga ngo umugore yamupfukamira agushingana ijosi koko arari gushingana madamu cyangwa baba babeshya Aya, wenda n'undi ari gushinganya n'ubundi yasanga arishinga ariko uko bigaragara kuva twagera muri urugo tugiye kwambara umwaka mu kwezi kwa karindwi tuzaba twamamaza umwaka mu buryo imana ibyemera ntacyo nari nabona kugeza uno munsi ko umugore yakubaho umugabo kugeza uyu munsi ndabona nk'umugabo mu rugo reka tugaruke ku mudamu wawe kuba waraterewe ivi hari ikirungo byashyize mu rukundo hari ikibatsi gihora kigurumana muri wowe ukavuga uti ariko uyu mugabo ngomba kumwubaha kuko nanjye yaranyubahishije Eh, ntabwo byabura ugereranije nyine n'uko wenda wamukundaga mbere iyo agutereye ivi akakubahisha mu nshuti mu bo mukorana mu muryango nawe uko byagenda kose hari ikiyongera gira ijambo rimwe ubwire abantu bafata gutera ivi nk'aho ari ibintu bidafite agaciro njyewe numva rwose babyubaha bakabiha n'agaciro gusa nyine buri wese afite ukuntu afata ibintu abahungu benshi iyo umuganira arakubwira ati reka reka njye nta mukobwa naterera ivi ariko ni byiza pe bituma umukobwa abona agaciro afite imbere yawe gira inama ugira abandi basore by'umwihariko urubyiruko ah, rugifite urujijo rugifite gushidikanya ndatera ivi sosiyete irambona gute umuryango wanjye urambona gute umugore azansuzugura n'ibindi we nk'umuntu uri muri ubwo buzima ah, gira icyo ubabwira turi gusoza hari ijambo njye ngendera rivuga ko nyine kubaka urugo ari ibintu biri unike ku muntu rero inama nabwira abasore batari bashinga urugo ni uko niba ufite umukobwa ukunda nta cyakuze rwose kumutera ivu ukamusaba mu mubano ni agaciro umuhaye kwiyongera kandi agaciro wamuha mu buzima busanzwe cyane cyane ko wenda atari ibintu umuntu abwira undi ngo nzaguterera ivi ni siripurize akenshi burya iyo muri kuganira u- wumva icyo umuntu akunda rero iyo abikunda arabikora atanabikoze kandi nta nta gikuba kiba cyacitse n'ubundi bagera mu rugo bakubaka Ah, murakoze cyane ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye ah, mugire ibihe byiza murakoze cyane murakoze
barakoze cyane uyu muryango wa Claire na Janvier kudusangiza ubuhamya bw'urukundo rwabo ndetse n'icyo kuba Janvier yarateye ivi asaba Claire ko amubera umugore byafashije urugo rwabo inama nyamukuru yahaye urubyiruko ni uko niba uri umusore ukaba ufite umukobwa ukunda mu gihe cyo kumusaba ko akubera umugore wamuterera ivi kuko byerekana agaciro umuha ndetse n'agaciro k'urukundo mufitanye ku bakobwa kandi ngo umusore utazaguterera ivi ntago bivuze ko igikuba kizaba cyacitse mu gukomeza rero twaganiriye n'umwe mu bahanzi nyarwanda ushyira indangagaciro zo kubaka umuryango nawe atubwira icyo atekereza kuri uyu muco wo guterera ivu umukobwa ndetse anagira inama urubyiruko muri rusange ku bijyanye no gushinga urugo bitewe n'uko wabibona aratangira atwibwira ni mu kiganiro kigufi yagiranye na david hitimana nitwa ngarambe francois xavier ngiye kugira imyaka mirongo itanu n'umunani ndubatse hamwe na yvonne solange kagoyire tukaba dufite abana b'abahungu batanu ndi n'umuhanzi cyane cyane ushyira imbere indangagaciro z'umuryango kurambagisanya mbere na mbere navuga ko ari igihe gitegura ugushyingirwa ni igihe cy'agaciro gakomeye kubera ko ugisanga mu mico yose y'isi no mu mico ya kinyarwanda kuva kera byari bihari ubu ngubu bikagenda rero bihindura isura ariko igihe hari ubikoze cyangwa ugiye kubikora agomba kumenya agaciro kabyo gutera ivi njya mbibona kenshi ku mbuga zinyuranye inkoranyambaga umusore yateye ivi mbere y'umukobwa ndetse akanamwambika n'impeta bagashobora no kujya ahantu hadasanzwe kugira ngo bakore icyo gikorwa kidasanzwe icyo gikorwa rero ubwacyo ntacyo nkinenzeho ushobora jyewe kugifata nk'aho ari uburyo bwo kugaragariza undi icyubahiro ariko icyo umuntu yatinya muri icyo gikorwa ni uko ubona ari bwo buryo bwonyine abantu basigaye bakoresha kugira ngo umuhungu abwire umukobwa ko yifuza ko babana ukabona ari ikintu kimeze nk'ikigare ukabona ari ikintu kimeze nk'umuderi ni ibigezweho abandi babigenjeje kuriya reka nanjye mbigenze ntyo aho ngaho rero nkabona nta mwimerere wo gusaba umubano niko navuga njye numva n'uwabikora yabikora mu ibanga hagati y'umuhungu n'umukobwa noneho bagategura n'uburyo bazabibwira ababyeyi kera byakorwaga mu ibanga kandi buri wese yaremaga uburyo bwe muzehe faranswa ubona ari ibiki bikwiye gushingirwaho ngo urugo rwubakwe neza kugira ari igihe gikomeye cyiza kandi kirekire cyo kurambagizanya kuko ari igihe cyo kumenyana bihagije numva rero kubaka urugo neza ni icyo kintu cy'ishingiro cyo kumenya undi icyo akunda cyo kumenya icyo yanga cyo kumenya icyo umutezeho ikindi navuga rero icyo gihe ni igihe wizeza undi ko muzabana umusezeranya ko muzabana ariko muba mutarabana ni byiza rero kubana mutabanye nk'umugore n'umugabo mukifata ntimugire imibonano y'imibiri y'umubiri kuko ubundi ni uburyo bw'urukundo rwagenewe gusa abashakanye ko ari bo bonyine bashobora no kwirengera ingaruka zabyo navuga rero ko kwifata mbere y'ugushyingirwa byubaka cyane kwizerana hagati yacu ese gutera ivi noneho hari uruhare byagira kugira ngo urugo rwubakwe neza ntabwo ntekereza ko uburyo nakoresheje mu gusaba undi ko tuzabana aribwo bwatuma nubaka neza cyangwa nabi ngewe icyo nashima ni uko buri wese arema uburyo bwe bwite bwihariye agahanga gashya kuko n'ubuzima bwose bwo kubana mu rugo tuzahanga udushya n'izihe nama wagira urubyiruko rwitegura kurushinga icyo nababwira ntimuhubuke mubifatira akanya mushakishe ababagira inama musange abandi mubyige mubyigire kuko ni ubuzima bukomeye cyane navuga impamba ikomeye izabageza kure icyo nabwira imiryango imiryango nanjye ubwo nibwira ni uko mbere na mbere tumenya ko umuryango ari ryo shuri rya mbere ry'urugo ni ukuvuga ko umwana wacu azatwigiraho uburyo twubatse turi abarimu bo gushinga urugo
turamushimiye cyane François Xavier Ngarambe wagarutse ku buryo bwo gusaba umukobwa ko akubera umugore umuterera ivi yavuze ko babona ko byabaye ibintu bisanzwe bimeze nk'ikigare kuko aribwo buryo bwonyine abasore kuri ubu basigaye bakoresha yagira inama urubyiruko kubanza gufata umwanya wo kumenyana cyangwa se kurambagizanya bakigira umubano bakagisha inama bakamenya neza ibyo bagiyemo ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya none nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na n'igeneroje mbibutsa ko ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika nitwa nicole gira neza mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza
tubashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo nshuti